my people o oni of ife no dey happy with queen marian o my people na wetin dem talk o oh, my people na wetin dem allegedly tell us say oni of ife no dey happy with queen marian my people o una know say una know say according to report mariam bin don dey do monitoring spirit before but oni of ife say im too say marian don't stop all this thing wen e dey do my country pipo I know say um oni of ife um of recent visited queen naomi according to wetin they talk, oni of ife visited queen naomi wey make me call the ask ah which time uh, queen naomi take buy house for lekki wen me will be maureen and onu some people are call finance some people say not true say queen naomi gets a very big mansion for lekki That's okay o oh to god be the glory so my people and also know say go that house Ooni of actually went to the house mm-hmm. he went to the house to speak with Queen Naomi concerning their marriage a day for the video website post yesterday those two videos una fit feel listening to them. am una go see why Ooni of no one let Queen Naomi go say because E he did some kind things wey be say ordinarily ordinarily he did not tell queen naomi and as queen naomi dey oni of ife don know say the marriage will not work out him think say queen naomi na jackie na electric na na eh, how they dey call am robot wey be say you go just dey marriage man go dey do him own man go dey do him own then the woman go just dey endure it there but you know you know at least expected say this kind of thing fit happen so although no be that one carry me come the thing when he carry me come be say as ooni travel go to um, to travel go to uh, meet Queen Naomi for Lekki they say Ooni driver which Mariam don already una know say e don tey according to wetin they talk o. Oh. They say e don't tell me say queen mariam dey do this thing if only, dey dey travel e go must give dem the driver ekunje make dem dey make dem be in eye make dem know waiting, make dem just make dem just the update them, as how go they go making they know so that him want to dey know the women they will be say see the the. They relate with all those kind of stuff as far as as per unto monitoring spirit according to wetin dem talk o oh, allegedly oh my people. so the driver dem call on your of ife eh? driver the driver where be see the driver on your ife as Mary and go briber, as Mary and go briber make you dey monitor go where where dem dey go so somebody na come go tell somebody wey be say the driver tell say ah look oh mariam give am money oh say so so so thing oh so the person come go tell another person another person come go tell another person my people una know say one thing with this aproko and one thing with this uh, issue of aproko be say when you tell somebody something you tell and say no tell another person no. now so that person when you tell go go tell another person go talk say no talk no tell another person at the end of the day at the end of the day everything go just go just knock so if you be the type of say you want to keep secret if you the type of say you want to keep secret you keep your secret you keep your secret by yourself you dey see am so anything wey be say you don tell another person is no longer secret the only secret wey you know na secret wey be say you keep within you within your belle you keep that secret inside your belle you no tell another person so long as you go tell another person forget it it's no longer a secret forget it the full community go just hear everything so somehow somehow somehow only of ife come here say dem say mariam The bribe driver anywhere when e dey go make im dey tell am people know so When oni of ife come hear this thing oni of ife come blow hot When e come when wen e come reach um, ile ife e come send for mariam allegedly oh my people they can't say he can't send for burial now I come begin they ask me and say wait eh, Mary and waiting be the color of your problem waiting be the color of your problem not be women I fool marry fool everywhere you know very well say if I want to marry more women I go marry and there's nothing you can do there's nothing anybody can do eh? so which one which day this one start when e be say if e go somewhere e go must know where e go or e begin dey monitor am wetin dey bring that one wetin that one wetin wetin be the meaning of that e want to know nine Mary begin dey beg kabiyesi say abeg make kabiyesi no vex o oh. e say him as him dey so He don't get the time be say im go meet queen naomi to reconcile with queen naomi so he and queen naomi the waiting. They start They never finish am so as we say queen naomi no dey di former place where we say she they stay They say she don't go her new house she she just want to know the place so that she can pay queen naomi visit whenever she want to pay queen naomi visit my people, onion fife shake shaking head shaking head no be this same woman wey be say my people things dey occur some kind things wey be say dey happen for this life eh make you just look am finish just just know say eh, when god want to but if you na look wetin dey happen now no be say queen mary and and eh, Queen Queen Naomi they dey quarrel. But the way it goes, she goes about this whole thing, it can't be like say there's something that is there. My people now know say they talk and say Queen Mariam suppose to don go collect that is <laughs> my people una know say Queen Mariam na be the as una as in dey so im no wan hear say another person take her chance na be all those one wey be say she dey do. You want to know whether queen naomi get the mind to come back You want to e just want to e just dey restless na only of you tell and say e just busy for nothing e just doing what busy for nothing if him maybe only oni of ife want to marry ten wife him go marry so but him notice say uh, queen naomi matter dey they give mariam concern say so and queen naomi na one of the queen wen e be say if he come that palace he no go even get marian time why is it that marian dey dey dey always dey feel somehow anytime wen he hear about queen naomi wetin dey bring that one my people. na wetin oni of ife come dey ask am say because he no just dey happy with the way be say im dey go about this whole thing. so my people o oh, i di think wey e be say e dey grand be dat o sleep don dey catch me go bring una more jesus things don food na a nice day bye.